iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ubu ni ikiganiro muri isanga turaza kuvuga ku biganiro bihuza abarundi ikaze mwese mu kiganiro muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ikaze mwese kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bihuza abanyepolitiki batavuga rumwe na leta y'u Burundi byatangiye kuri uyu wa mbere yarusha muri tanzania umuhuza benjamin mkapa yabashyize mu bice bibiri igice kimwe kigizwe n'ababa mu burundi ikindi gice kigizwe n'abatavuga rumwe na leta bahunze igihugu umurwi w'abahunze niwo umuhuza yatangiye abonana nawo kuri uyu wa mbere turaza rero kubaha umwanya namwe mutubwire icyo mwumva mwatangaho nk'ubutumwa ku bantu bahagarariye abandi muri ibyo biganiro bihuza abarundi telefoni yacu muduhamagaraho ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ubu rero abatavuga rumwe na leta bahunze uburundi nk'uko nari bivuze nibo barimo kubonana n'umuhuza benjamin mukapa wahoze ari perezida wa tanzania ibiganiro bikaba birimo kubera mu muhezo batwemereye ko bari butugire icyo badutangariza nibasohoka hagati aha ariko turi kumwe ku murongo wa telefone n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre clave niyo nkuru urarusha akurikiranira hafi ibyo biganiro reka tumubaze aho ibiganiro bigeze claver wiriwe ye ibi biganiro by'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bigeze he
ibi biganiro by'abatavuga rumwe na leta nk'uko wabivuze byatanguye mu gatondo kuri uno wa mbere tariki cumi na zitandatu ni ibiganiro by'umunsi umwe uno munsi rero umuhuza mu matasi y'abarundi benjamin mukapa yahoze atwara igihugu cya tanzania akaba yatumiye abatavuga rumwe na leta gusa tukavuga ko ubwa mbere yari yatumiye abatavuga rumwe na leta baba hanze y'u burundi ariko mu nyuma haja kongerwamo abatavuga rumwe na leta bari no mu gihugu hagati rero muri kino gihe umuhuza akaba yabagabuyemo imice kubiri nk'uko wabivuze umuce wa mbere mbere watwaye mu mwanya munini ni umuce w'abanyepolitike bahunze igihugu bari hanze mu bihugu bitandukanye cyane cyane byinshi n'ibya buraya nibo rero babonanye kuva saa tanu z'agatondo mu masaha yo muri tanzania ubu tukaba tugeze ku isaha cumi n'imwe z'umugoroba baracari kumwe nawe n'ubu gushika izo saha twizere ko tuza kubabona bakagira icyo badutangariza none se watubwira nk'abo mwavuganye ubutumwa bashyikirije umuhuza
yego cyane nk'uko igihe turaja kubabona kuko mu kanya ndabona bahava basohoka kuko umugwi ugeze n'abatavuga rumwe na leta bari mu gihugu hagati ndabona begereje ku muryango ibyo byose mu kanya birashoboka ko bashobora kuba bagira binjira nk'uko bivuze rero kuko warubajije hari abo twashoboye kuvugana twavuganye n'abanyepolitike bari mu burundi batavuga harimo na leta abo ni ukwibutsa ko ari imigambwe hafi icumi harimo jacques bwimana atwara umugambwe fnr wemewe n'amategeko harimo ba jean de mutabazi atwara umugambwe radebu harimo gashatsi atwara umugambwe ipronoturuka micegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu harimo frodebu nyakuri hakaba rero na na sawanya frodebu abo bose twavuganye ariko bose ntibahuze ubutumwa na jacques bwimana cyo kimwe na jean de mutabazi gashatsi hamwe na gashatsi abere wo muri sona no mu mugambwe sawa nyapfuze w'inyakuri abo barabuza ku butumwa ko baje gushimira umuhuza w'abarundi ngo ku majambo yashikirije mu kwezi kw'icumi na kabiri guheze ibijumbura aho umuhuza yavuga yuko ah, ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu kitakiri ikibazo akavuga ko inzego zihari zose eh, zagiyeho hakurikijwe amategeko aba bagabo bose rero bavuga ko baje kubwira umuhuza yuko babishimye kandi ko eh, banamuzaniye n'ubutumwa bw'uko ngo yosaba abanyepolitike bandi ataraba kugira ngo baje hamwe ngo batahuke mu burundi eh, mu nyuma ngo hazotahuke impunzi hanyuma ngo ibiganiro bize yarusha bijye kubera mu burundi hanyuma ngo bitegurire amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ata kindi kintu kize kujamwo ariko ngo baranashigike yuko ibwirizwa shingiro rihinduka bakanasaba mbere ko hojaho ngo icegera c'umuko nako umushikiranganji wa mbere hakavaho ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu ivyo rero ejo biratandukanye n'ivyo eh, umugambwe sawa nyaprodebu utwagwa na frederic banzibyumvira Mhm.
ariko we yahunze uburundi tukaba twashoboye kuvugana n'icegera ciwe Mhm.
leonce ngendakumana aho yamirira kure ibyo byose abagabo batatu bamaze kuvuga Mhm.
akavuga ko eh, ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariyo nkwezi y'amarere eh, mu majambo yiwe avuga ko ari uwo muzi akaba n'intandaro ngo y'amabi yose ari mu gihugu ko rero batarota babiheba akavuga ko impunzi zidashoboka zidashobora badashobora kwemera cyangwa ngo banasabe ko zitahuka vuba kuko ku bwiwe ngo hari n'abariko barahunga muri kino gihe yatanze akarorero ko ah, hari umunyepolitike umushikiranganji aheruka kwitwa mu burundi eh, ku kibazo cyo guhindura ibyigwa shingiro avuze ko we avuga ati ntibahindahire ngo banakure ko kuko ngo inama nshingamateka yaravyanse hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu mu mpera akana ni ukuvuga ko muri make we watandukanije n'ivyo abandi ba mbere bavuze Mhm. none hari ikintu se cyari cyamenyekana eh, nko mu bijyanye n'ibyo umuhuza yaba ya- ari- arimo asaba ah, abo batavuga rumwe na leta y'u Burundi hari icyo wari wamenya
Eh, twagerageje kuvugana na bamwe bariyo mu buhinga butandukanye eh, cyane cyane eh, bamwe muri bo batashimye ko tubavuga amazina imbere y'uko ibiganiro bihera batubwiye ko umuhuza yamaze eh, kubabwira bimwe bimwe mu byogira nk'urupapuro icyo bita urupapuro rw'inzira ahantu kumenyesha yuko oh, eh, abambere ba n'ubu bakiri kumwe ari nka leonardo nyangoma twari umugambi sendede ari Sabwa mukunda wa adere mathias abata bose uwitwa ntidendereza joseph n'abandi Ah, abo rero ngo ya- yoba yamaze kubabwira yo- mbere si yoba kuko amakuru dufite nayo kwizera avuga ko ngo ba- yamaze kubabwira urutonde rw'ibibazo umunani umuhuza ngo yamaze kubona ko ariyo ntandaro ya byose ibyo bibazo umunani birimwo ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu birimwo kugarukana umutekano mu gihugu birimwo kubahiriza ibyiza shingiro n'amasezerano y'arusha birimwo ibyerekeye iby'ubutunzi birimwo ikibazo cy'impunzi birimwo ibyerekeye eh, kugarukana ngo umwuka mwiza wa politike icyo yise kirimasa politike harimwo kandi n'ibyerekeye ukubahiriza agateka ka zina muntu hamwe n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro akaba rero umuhuza yabwiye abo banyepolitike bamaze kubonana yuko ngo ivyo ari byo ah, amaze kubona ko ari byo ntandaro ari- ari byo bishobora kugira repiriye bishobora kugira inkingi inkingi mhm.
y'ibiganiro bishobora gutuma ko vuba cane Mm. none se uko wababonye wowe aba- abo ba- baje baje ku gu- gu- basa nkaho bahaga- bahagarariye abandi mu migambwe baje kubonana n'umuhuza wabonaga abari aba- abaturutse mu gihugu n'abahunze bakorana gute iyo bahuriye hanze ubona umwe ukomeza ute
bakorana neza cyane baraganira baratwenga ah, nko mu gatondo igihe cy'isaha zitatu n'igice eh, za hano yarusha muri tanzania bose bariko barafata ibibaranga lebaje hamwe n'amaakreditasiyo impapuro zibemera kwinjira mu mu cyumba c'amanama babona bose bahurira ku meza imwe umwe wese akandika yuzuza igipapuro amazina yiwe eh, ukabona ahuye na mugenzi we twabonye nka ba jean de dieu mutabazi na ba jacques bigirimana baganira neza na ba leonardo nyangoma twabonye batwenga bahuye na ba matiyasi basa bose twabonye babanza imyumvira ubona ariko araganira neza na ba ntigendereza ukabona yuko bariko baganira basa n'abatwenga mbere mu nyuma niho twavuye tuvugana na jacques bigirimana acatubwira ati ikibuno twebwe mu burundi ni uko abanyepolitike twicara hamwe tukavugana ukuri mu rurimi rw'iwacu mu migenzo y'iwacu tutarinze kuronka uwundi muntu iyo dusunika uyu akavuga ati hamwe abanyepolitike bose bokwitaba ibiganiro bakaja hamwe bakavugana kumbure ngo umuti waboneka kuko we avuga ko habuze ikiyago cisanzuye muri make
uko wabibonaga wowe wasangaga icyo kiyago gishobora kuzaboneka
yego cyane turiko turabaraba tukabona ikiyago gishobora kumbure kizoboneka rero tugenda ku mana yaduhaye akarori yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe yahegereje kubaho amasezerano yarusha yabonetse umwaka w'ibihumbi bibiri wari umuhuza nelson mandela ngo yigeze kuja arabahamagara rimwe na rimwe agahamagara abari ku butegetsi icyo gihe n'ababugwanya bagahurira ahantu ngo bagashobora kumara nk'igice cy'umunsi cyangwa umunsi wose ata wundi muntu ari kumwe nabo aribo bari bariganirira gusa basangira agacupa basangira udufungurwa ibyo ngo bikaba byanatumye bubahukana ngo iyo basohotse imbere basohoka banasohora inzandiko zo guhumuriza abarundi zo guhosha ubwicanyi hirya no hino bakavuga bati n'ubu byokunda ariko bityo icyo baguma bagaruka ko nicyerekeye abanyepolitike bahunze uburundi batari bake batikabye bino biganiro bari bahawe ubusumire ngo twabibone ku rutonde barenga cumi cyane cyane bari ahanini mu runganitse na rede rwiyemeje ku rutavuga rumwe na leta rukorera hanze muri abo harimo nk'aba gervais rutikiri yigeze kwicariya ca kabiri c'umukuru w'igihugu opiyona byo hanyuma yari umukuru n'amashinga amateka leondas yatumimana yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'abandi bavuga yuko batitabye buno butumira kuko ngo banegura ibyo muhozi yashikirije mu kanya turimo kugerageza gushaka umwe muri abo ngabo batitabye ubutumire ubwo nitumubona mu kanya turamu ha umwanya nawe agire icyo avuga muri iki kiganiro nagira ngo noneho ubwo mbe ngushimiye kuri aka kanya uduhaye karaveniyo nkuru ugende uturebere niba izo ntumwa z'uburundi zaba zamaze kurangiza kubonana n'umuhuza hanyuma turebe ko twavugana na bamwe muri bo urakoze cyane
murakoze namwe jene
radiyo ijwi rya amerika iwe muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika hi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri aho ni mu burundi naho mu rwanda mutwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku biganiro bihuza abarundi mu kanya rero twavuganaga na mugenzi wacu karaveri niyo nkuru uri arusha muri tanzania watubwiraga aho ibiganiro bigeze abahagarariye abandi bari mu mishyikirano n'umuhuza wahoze ari perezida wa tanzania benjamin mkapa ibiganiro byabereye mu muhezo ariko biracyakomeza turamenya rero neza igihe bari burangirize kugira ngo tuze kuha umwanya bamwe muri bo batubwire icyo bagezeho cyangwa se n'ubutumwa umuhuza yabahaye ariko reka noneho njye ku murongo wa telefone mbanze nakire umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika mbere y'uko mpijambo umwe mu batitabiriye ibiganiro hanyuma agire nawe icyo atubwira arikade uranyumva
ndakumva cyane mukambwe Ye, ikaze ku ijwi rya amerika igitekerezo cyawe wowe kuri ibi biganiro
ego bwa mbere na mbere mbanje kubashimira radiyo ijwi rya amerika mwaduhaye akanya kugira ngo tugire natwe icyo dushikirije mbese byum- babyumve abarundi bariko baradukurikirana mbese n'abanyamahanga hanyuma ku byerekeye ibiganiro biriko biraba ngaho tanzania ubwa mbere na mbere mbanje gushimira cyane ah, abanyepolitiki b'abarundi bigoye bagashikayo nubwo bitari byoroshe cyane kuko urabye ukungene umuhuza benjamin mukapa yatumiye biragaragara yuko harimwo harimwo gu- gutandukanya aba n'abandi na cyane cyane ari ikibazo kiga abarundi bose kandi na cyane cyane ubona yuko mu burundi uh, ibintu bitari- bitariko bigenda neza cyane kubera imvururu zahitiye hano mu gihugu cy'u Burundi biragaragara yuko koko ikibazo cy'abarundi kizohera ari uko abarundi bicaranye bakaganira bafite umutima wo kubaka igihugu cyabo rero nashaka gusaba cyane uh, umuhuza uko yagerageje guhamagara abamwe n'abandi agire inguvu cyane no guhamagara nabo atashoboye atashoboye guhamagara nabo aze ab- aba- abashire hamwe na leta y'u Burundi iryo ni- eh, ako ni akamu ka mbere maze gutera abo ba- bo muri opozisiyo Oh, cyane cyane urabona yuko hariho imigambwe imwe imwe yagiye irakumirwa Oh, turiko turaraba mu gihugu cy'u Burundi yari ku rubuga ariko uyu munsi umenga ntikivugwa turakeneye ko nayo tuyumva yitabira ibiganiro iyo ni kandi nk'iyihe mukapa oh, nk'akarorero ntanze nk'akarorero oh, murumva ko haguma hasubirwamo rodebu haguma havugwa oh, za ipd ariko nk'umugambwe ms kandi muzi yuko waserutse cyane oh, mu kwiya- mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu tumva ataho na ham- ata na hamwe yigeze atumirwa kandi ari umugambwe waboneka ko uzananye inguvu nyinshi na cyane cyane uhereye mu bihumbi bibiri na cumi urabona ko ari umugambi wakundwa cyane n'urwaruka kuko imigabo n'imigambi yawo urwaruka rwarayitabira cyane kandi ndibuka hariho n'umu waserukira uh, uwo mu- mu ishyirahamwe ryigenga fokode eh, niyo akunda ku- gu- gukasa imigambwe ishyira imigambi imbere y'abajene yarakunda cyane gushyiramo imbere umugambi wa emese kuko yarakunda kugira amasondaje akabona yu- aka- akabona imigambwe ishyira imbere imigambi y'igwaruka Mm.
rero uriko uraraba rero u- uyu mu- eh, uyu mugambwe nka cyane niwe- niwe ntanguye akara- nawe ntangiye ko akarorero rero hariho n'iyindi nyinshi Eh, narishatse rero gusaba yuko nawo woseruka tukumva ibyawo kuko uru- mwarumvise yuko n'uwa- n'uwawuserukira uwo mugambwe asa n'uwaturatujwe cyane tutakimwumva no no ku maradiyo tutazi niyo yagiye ntituzi ko akiriho nuko yapfuye nkongera nkasaba rero oh, leta y'u Burundi kureka kudadaza cyane ireke gukumira aba n'abandi kuko ikibazo cy'u Burundi ntikizotorwa ariko hara- haraba ikumirana Oh, hanyuma nkasaba nabo oye bashitse i Arusha kugira umutima wo gukunda igihugu ah, atari wa mutima wo gushaka guserukira inyungu zabo n'ibyicaro byabo bagira umutima wo gukunda igihugu baraba aho igihugu kigeze barabe inzara ik- igira yice abarundi benshi bariko barahunga kubera inzara Oh, ivyo rero tukabisaba dushimitse cyane nka twebwe abarundi turi- twemeye kuguma mu gihugu tubona ibihanze igihugu cyane ko ikintu cya mbere kiza imbere ari inzara nubwo umutekano atari wose ijana ku ijana ariko icyo nicyo cya mbere rero tugasaba yuko bogira uh, gu- bogira umutima wo gukunda igihugu mbese banakana- bakanavugana bimwe atari byo guhishanya bakanasaba yuko n'abo bose batashoboye gutumirwa baze mu biganiro kuko niho hazotorwa inyishu y'umuti wo gukiza igihugu cy'uburundi Mhm. yewe ndagushimiye cyane rwose arikade kuri ibi bitekerezo byawe Eh, hari rero abatumiwe nyine nk'uko mubivuga hari n'aba- hari abatumiwe babita babutumire hari n'abatumiwe ntibajyayo Nka- nk'umugambwe cdp uri mu runani senarede ah, perezida wa- wa- w'uwo mugambwe turi kumwe bwana niyo nkuru anisete nagira ngo nawe atubwire i- aduhe u- u- umucyo ku bitekerezo byabo ikitu- iki- nk'ikintu cyatumye ahanini batitabira ubwo butumire bwana aniseti muranyumva yego ndakumva ni ikaze ku ijwi ry'amerika umwaka mwiza kandi ewe umwaka mwiza twese murakoze cyane Ye. Eh, turimo turavuga rero ko nta kintu gishoboka kugerwaho hatabaye ibiganiro bihuza abarundi kandi bakabwizanya ukuri none mwe mwabonye ubutumire bw'umuhuza w'abarundi benjamin mukapa ariko ntimwabwitabira abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bashyikirije ibyiyumviro byabo babigeza ku muhuza mwe mukaba rero mwaranze kwitabira ubwo butumire ibyo mwifuza azabimenya ate mubona ikibazo kizabonerwa umuti gute mutagiye mu biganiro
ewe urakoze cyane kuri icyo kibazo Eh, nagomba kubanza guhumuriza uyu munywanyi wa bbc yarahije kuvuga yuko umukuru ni ijwi w'umugambwe- ry'amerika eh, eh, w'ijwi rya amerika murakoze cyane Eh, nihenze mugomba kuba mwari mumaze kuganira na bibi sahari yego nuko ne- nari nabaganiriye na bbc Eh, Eh, nuko nagomba kumuhumuriza ndamubwira yuko eh, umukuru w'umugambwe MSD eh, Alexis Nduhije ari muzima ntihagire usubira kwibaza ngo hari icyo yaba yarabaye kuko eh, umugambwe umu- umugambwe uri mu migambwe iri muri eh, muri urunani eh, rwa sinare rigira iteka icyatumye rero tuta tutitaba ubwo butumire nari nakivuze muri iyi minsi ahagene ku ijwi rya amerika ni uko umuhuza eh, benjamin mukapa yafashe u- ingendo yo gushyigikira intwaro y'ubujumbura ku itariki icyenda z'ukwa cumi na kabiri yaravuze neza yuko eh, abatemera ikiringo cya gatatu eh, cya nkuru nziza abatemera ingendo nkuru nziza yafashe yo guhonyanga amabwiriza n'amategeko y'u Burundi bose yavuze yuko badakomeye mu mutwe Do- u- i- bikaca byerekana yuko eh, yamaze gushyigikira neza eh, inkuru nziza kandi atacumva n'ikibazo cyo bita ingorane atacumva n'ingorane dufitaniye eh, n'iyo ntwaro y'ubujumbura kuko yagiyeho ihonyanza amabwirizwa agenga igihugu cy'u Burundi imaze kuyahonyanga rero tube tukavuga tuti imbere y'uko em, ibintu bisubira mu buryo bisubira kugenda neza reka dusubire tuvugane n'iyo ntwara y'ubujumbura tuharire tu- ingene igihugu cosubira kigatwagwa neza ingene cotwagwa ki- e- i- hadasubiye guhonyanga amabwirizwa n'amategeko agenga uburundi mukapa rero ntabyumva kuko agira ati eh, inkuru nziza ni ni- ni umuperezida yagiyeho eh, yitorera abanya- n'abanyagihugu akurikije amategeko a- akongera akavuga ati "Mwi- nimuze muje mu- mu- mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi azi yuko imbonerakure ziracari kuri iyo eh, ku- mu misozi ah, impunzi zirenga ibihumbi amajana atanu ziracari mu mahanga abanyepolitike turacari mu mahanga Eh, ibyo byose rero atabanje ku- kudufasha kubitorera umuti akavuga ngo ngo nimuze muriruka muje mu matora ngaha a eh, ni ukuvuga yuko eh, atari ko aradufasha gutora ikibazo tumaze kubona rero ko ahengamye twaciye tuvuga tuti uyu muntu eh, yamaze guhengamira intwaro y'ubujumbura akongera akavuga yuko abatayumva bose eh, badakomeye mu mutwe tubona yuko yaren- yarengeje urugero tu- duca tuvuga tuti tura- ntituramukuye ko icyizere dusabye yuko amakungu eh, akarere ka- ko muri afurika y'ubuseruko eh, uniyo afurikene eh, urwego mpu- mpuzamakunguni eh, byosubira bik- bu- byosubira bikaja hamwe bakaturonderera uwundi muhuza adahengamye yumva kandi ikibazo cy'i burundi eh, acumva neza yodufasha gutora umuti w'ayo matati none se bwana niyo nkuru ntabaciye mu ijambo murumva muzajya mu biganiro ari uko habonetse undi muhuza
twebwe eh, uko tubibona twoja mu biganiro habonetse ubundi muhuza kuko eh, uravye eh, umuhuza ahari amaze gufata ingingo yo gushigikira umwe mu baganira ikindi gice c'abaganira cyo c'iwacu kiba kije kuganira n'abantu babiri bavuga rumwe intwari bujumbura n'uwo muhuza bose ubu basigaye bavuga rumwe ni ukuvuga yuko eh, tutabona iyo pfumwa ava hagati uwo muntu aje guhi- guha impigi no guha inguvu nkuru nziza agapfumwa ava hagati tugapfuma tuganira na nkuru nziza wenyine ata wundi muntu aje kumuha impigi ari hag- yitwa ngo ari hagati yacu nuko tubibona akamo twaterera imigambwe ihurikiye mu eh, mu runani sinari rigira iteka twebwe tubagomba kubashimira cyane yuko abatwara iyo migambwe bitabye ako kamo kuko utitaba umuhuza benjamin mukapa kandi eh, twarabonye yuko amaze kubona ko ah, abantu eh, yatumiye eh, bari mu runani sinari de giteka batagiye batanguye kuvuga yuko batazogenda yaciye yikora kuri eh, eh, kuri secretaria general ya SSC ko no bivuga mu kirundi eh, itwagwa na Vumukeko hanyuma eh, aca nawe atumira ba bandi mukapa yari yabo- yari yabo- yari yabonanye nabo i bujumbura agitumira yavuga ati jewe ngomba kubonana n'abanyepolitike bari hanze ntashoboye kubona igihe nari i bujumbura none ubu umurabye aho yoba ahari sindahari mugabo eh, mugabo bagenda bazi mu- musanga mirongo icenda ku ijana y'abicaye yarusha uno munsi ari abo mukapari yabonye i bujumbura ni ukuvuga yuko babatwaye gusa kugira ngo eh, ntaje kwicara mu ahantu hari gusa ntaje Oya, ha- hari kwicara- aba- abaturutse hanze hari- harimo abatu- abavuye mu burundi ariko hari n'abaturutse hanze abaturutse hanze abaturutse hanze ni bake baje bava- ba- baje eh, eh, bava mu runani sinarede gira iteka ni ukubwira yuko atari benshi eh, na- bashika nka ba- nka ba- bane batatu imigambwe yavuye muri sinarede gira iteka iri arusha ntirenga itatu abantu baje eh, eh, baje bo- bose ba- eh, bavuye mu runani sinarede gira iteka ntibarenga batanu ni ukuvuga yuko eh, eh, urabye du- dufashe mu bi- ku biharuro ku- mvuze mvuze nko ku ijana a- abavuye mu runani sinare- sinarede giteka baje ntibarenga cumi ku ijana ni ukuvuga ko bata- ba- batashoboye kwitaba kandi jewe nk'umunyabanga nshingwabikorwa wa sinarede giteka nagomba gushimira imigambwe yose yo muri sinarede giteka ita- ititavye ivyo i- si n'ibiganiro mbere ngo ni ukuja kubabwira ivyo yakuye i burundi igihe yat- ya- yajayo mu kwezi kw'icumi na kabiri Eh, hanyuma ubu rero sinzi ibyo ariko aravuga kuko eh, abo yagomba kubibwira ntibagiye yaciye yongera azana abo yari yarabwiye abo yari yarabonye i burundi yongera arabazana kubabwira ibindi eh, bahurire arusha Eh, ntituzi rero i- i- uko- uko bya- uko biriko birazunguruka niyo bitera bija n'icyo ntabwo bikora.
mwabimenya nyine rwose bwana niyo nkuru mutahari niyo mpamvu mwa- yenda mwashoboraga kujyayo kugira ngo ikibazo kibashe gu- ku- kugira kuzabonerwa umuti muravuga muti mukapa yafashe uruhande muravuga ko yafashe uruhande rwa perezida nkuru nziza ndavuga nti, muravuga ko ma- bwana mukapa yafashe uruhande rwa perezida nkuru nziza ariko noneho intwaro ngo ikaba yaragiyeho imaze guhonyanga amabwiriza n'amategeko agenga uburundi ariko ikigaragara ni uko ubutegetsi buriho kandi bwaratowe none niba amashyaka arebera inyungu z'abanyagihugu ni gute muta- mu- mutarenga kuri ibyo ngibyo ngo mufashe intwaro iriho mwabonye ko hari ingaruka nyinshi zabaye bikurikije ibibazo byabaye mu burundi habaye ibibazo bi- bikomeye haz- birimo n'ubukene ubu bwugarije abantu bakomeza guha abantu barakomeza gutakamba kuki mutafasha ubutegetsi buriho kugira ngo bubashe gukemura ibyo bibazo noneho mwige ikibazo kizakurikira cy'amatora ataha
Eh, eh, twebwe ntitwa- ntitwagomba kuja gufa- gufasha- gufashanya eh, n'iyo ntwaro ihari kuko eh, abantu bamaze gupfa ni benshi bazira eh, iyo ntwaro nyene abantu bamaze kwangara barenga ibihumbi majana atanu abantu bamaze bari mu, mu, mu- mu busho butandukanye abantu baba bakura mu mazu iminsi yose ni ibintu byinshi biteye isoni biriko birakorwa muri ubwo butegetsi tutagomba kubafasha kubikora twagomba ko tuvugana mugabo tukavugana hagati yacu hari umuntu atwumviriza kandi w'umushinga ntaye mu kirundi niko nubivuga azi kumviriza impande zose twabivuze kuva kera iyaba iyo ntwaro ya nkuru nziza yatwumvira ubu ubwo bukene ntibuba buhari ubwo bwicaye ntibuba buhari izi mpunzi zirengeye mu majana atanu ziri hanze ntiziba zihari ubu uburundi buba burimo amahoro kuko kutwumviriza gusa kugira ngo ntatoragure uriya anujya n'ubu sinzi mu kanya uyu munywanyi avuze ati kubera iki emeside batayitumiye nta butumire yarose kubera iki babakuramwo ntawubizi jewe utumiye nayo nta buronse mugabo sinitavye ubwo turabona yuko intwaro ya nkuru nziza niyo iri kwiratumira uwushaka uwidashaka ikamureka ibi byose bobireka bakavuga bati dukeneye amahoro umuntu wese ico kibazo c'uburundi cega kandi avuga ati noza n'inyishu naze duhurire arusha canke duhurire ahandi hanyuma dutegure neza ingene igihugu cotwagwa ubu bukene tubusezere ubwicanyi tubusezere impunzi zahunze zitahuke byose tubifashanye twebwe twamye tuvuga iminsi yose tugomba gufashanya kugira ngo uburundi buronke amahoro mugabo iyo ntwaro nkuzi ubabwiye uti nimuze dufashanye baca bagira ngo uje kubatera ku biti byabo ibyo biti byabo nibabigumye bahe abarundi amahoro natwe tuze dufashanye kugarura amahoro mugabo twamaze kumvikana ingene igihugu twagwa n'ingene n'ayo matora yoba n'ingene ibintu byose byoja mu buryo nibyo twebwe dusaba ntitwigeze tuvuga yuko tutagomba kuganira n'uno munsi tuvuze tuti uwo muhuza ahengamye inyambaro kumuhengamura canke kumuvyura canke bakaduha uwundi ku bintu twumvikanye tuzoza tuganira ingene igihugu gitwagwa ahubwo abo bantu batwara nibo bariko barica igihugu batagomba kuganira nabo batavuga rumwe
reka twibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho tuvuga ku biganiro bihuza abarundi ubu turi kumwe na bwana aniseti niyo nkuru ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa senarede igira iteka akaba ari perezida w'ishyaka cdp atitabye ubutumire bw'umuhuza arusha muri tanzania nagira ngo rero tujya ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika twakire janvier janvier uranyumva
ndabumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
jewe ni ibicimbo igitekerezo cyangwa icyiyumviro ikintu novuga cya mbere ni uko twabiganira by'ukuri ko birabereye arusha kuko abateza kubijamwo atari barikora babijamwo wenyene umuhuza igihe baherukiye yarusha mu biganiro nyene ivyo bariko barategura yavuze ati abateza kuja mu biganiro bateza kuja imbere ni abantu baca bafise bagirizwa ubu nawe bajya bagira uruhara mu ntambara mu byabaye niwe yatumiye ikivuga ko ariko aradindiza ibintu kugira ngo bibe birahera perezida nkurunziza abava ku butegetsi bose ibiganiro by'ukuri icyateza gukorwa ubunye ni uko amatohoza yateza kuja ahabona ibyamaze gushikwa ko bitajya ahabona aho atacu bagirizwa baja mu biganiro bakenewe nkeneye n'amakunga akeneye asaba niyo byateza kuja ahabona gutyo twabamenye tukaja mu biganiro rero ni ukudindiza ibintu kugira ngo iminsi birahera perezida nkuze batwara abantu bariko bapfa n'ubukene ikindi notikina nova ubukene singorane singorane ni ivyemezo ko ata matora yigeze aba kuva 2010 nta matora yigeze aba kuko abateze kuja mu matora ata kwitoza so bariko bayitoza bisabe rero ko muhuza ahindurwa nandike umunyamabanga mukuru wa oni yamwereka yuko uwunye ngo muhuza wacu atariwe atavyo ashoboye ko yamaze guhengama ndamusaba rero ko bishoboka yuko twamuhindura nkajaho umuntu ashoboye gukora ibisabwa n'amakungu nabisaba waramwandikiye janvier uravuga ko wandikiye umuhuza uko wandikiye umunyamabanga mukuru wa onu uri mu ishyaka nawe se uri umuyobozi w'ishyaka
batavyibuka neza kuva kuva amatora y'ibihumbi na cumi ategurwa navuze ko nkeneye kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu kubera atatu nagirizwa kandi arizo mfite nerekana mu nyuma umunyamabanga mukuru wawe yaraje aranshyikira avuga ati iki ni iki ni igihe cy'ubusobanuro bw'igihugu guteza imbere mugabo ukuri kuzahabona hajyaho inzerakazi zahagiriza inzego z'intambara rero ntacyo nahagirizwa rero nawe ryamara gusobanura igihugu guteza imbere izo ni nyinshi kuri jewe mugabo kubona nibyo umuhuza wenyine yivugiye abirenga ko agira lo contraire yushana cy'icyo yavuze uvuga ko atagashoboye bisabwa ko ahindurwa rero tukaronda ubundi abishoboye hama bakemera akajya imbere mu biganiro kubera atatu nagize ubwa mbere kandi kubera ejo nawe ryamaze gusoma ibyo nerekana ndumva inzira ikiri ndende rero niba mutegereze ko muzategereza ko undi muhuza aza ubanza bizafata igihe ndumva
none amatoza yagiye abona ngo tubone abatacu bagirizwa ibiganiro rero
ibiganiro
by'ukuri ntabiraba kuko amatohoza ntarako ngo tumenye resinoso none se ubwo hazakorwa amatoho wowe urashaka ko hakorwa amatohoza hanyuma bikazafata indi myaka n'imyaka ibibazo muzabikemura mute
murebe kudindiza rero amunze severi imaze imyaka ibiri ikora twarayeretse izo tuzi narayeretse kaje ntezo ko baro twitwiyo hite twatatu nagizo kandi ibyo tuzo merekana niba bishira habona tuje mu biganiro rero ngira micu baranzi perezida nkurunziza arahanze ntumye ko kenshi namwahira nakambe kaza kumbwira itari ibyo rero sinigeze mugande bujumbu kuko ntiyagiriza iki ndi mukuri rero nama nje muri leta arahanze ntuze amafunguro yose arahanze anyegereza iki none janvier wowe wiyamamazaga washatse kuba umukuru w'igihugu ku giti cyawe cyangwa uri mu ishyaka
oya bino none ko nshobora gushinga umugambi wo gusana igihugu biteza imbere witwa pdp ukurinda ko ndawushinga ukurinda ko ndawushinga nsaba ukuri kuja habona abo bafite ivyo bagwirizwa nyene kwiganwa nabo baje iruhande ntigano n'abantu ataco bagwirizwa amanje nsite ivyo nerekana nyavyumva ye urakoze janvier reka twakire n'abandi kasima turi kumwe
yego mbe
ye niwe neza ejeni wiri urakomeye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo waba ufitiye bwana anise niyo nkuru arahari kuri telefone
yego minagira mubanze mu mpere mwiriwe uwo munyakubahwa mwarakumva
yego nagira mbaye nkawe mbanze nshimire imigambwe iri muri sonarede ititabye ubutumire bw'umuhuza
kubera icyo uyishimira igituma ndayishimiye ni kubera ko umuhuza yaramaze kwerekana aho ahagaze umuhuza mu gihe amaze kuvuga yuko abafite icyo bagirizwa na leta ihari mu burundi batoza mu biganiro sinzi ko uwoja kuraba bagira atumiye uno munsi uca usanga ari ba bandi bari muri leta nka jacques bigirimana ari muri leta uwitwa jean dodier mutabazi ari muri leta ngira ngo n'abandi n'abandi murashobora guca mubaza muti none uwo abo nabo bavuye hanze abo nabo bavuye hanze jewe bantunge ngira mvuga ikintu kimwe kandi gishobora kuba ari cyo jewe nibagije ntingira ngo boba bamaze kujijuka ngira ngo bakemera kwifatanya n'iyo leta canke bakabona ko mu buhungiro byabagoye niko jewe nico ciyumviro canje niko nca ndabyibaza ngira ngo bakavuga bati reka twitabe ibyo biganiro hanyuma babone ko twebwe dukeneye kuza maze leta iduhamagare duce twitahire uko niko jewe nibaza hanyuma ikindi kigira kabiri gituma nshimira senarede ndemera yuko abantu bamaze kujya hamwe bakiyumvira kugira urunani kugira ngo barwanye ngira ngo ibyiyumviro by'umugambi uri ku butegetsi uno munsi ngewe ndemera yuko abo bantu atagufyina kurimwo nicyo gituma rero njyendi mu gisagara cya bujumbu mu burundi ndabona ubuzima tubayeho na jewe nari nkeneye ibiganiro byiza biza izi ntambara turimwo ibu bukene ibiki turimwo bigahera ariko nta biganiro jewe nemera mbona biriko biraba bizanira ikintu abanyagihugu mu burundi muti kubera iki akarorero murabona umuhuza abahuza dufite hariho umuhuza hakaba n'icegera cyiza ababagenye bagenyongera n'ubumwe bwa afurika icegera cy'umuhuza amaze kuza mu burundi akashikiriza ry'amajambo abari mu runani sonarede barandikiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika barayibaza bati none iki cyiyumviro cyo mu kicegera cy'umuhuza yashikirije mwebwe mwoba mukivuga ku iki niko namwe mubibona cyangwa yashikirije ibyo mutamutumye mu gihe amaze kutwita ko turi turwaye mu mutwe tugira ngo tufite ingorane mu mutwe kuba tubona ko nkunziza atari umukuru w'igihugu cy'u Burundi hanyuma rero icyo icyo mvuga rero jewe nkaca mvuga nta biganiro biriko bizanira urukiza abarundi bamerewe nabi uko tubibayemo uko mbona biriko byitezwe kuba arusha ngo hagire ikivuyemo ntabwo byemera muri make urumva hakorwa iki noneho
muri make jewe nibaza yuko ishyirahamwe jewe shira ikosa ku ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika mu gihe bamaze kwitangira kwitanga kugira ngo bakemure ibibazo biri mu burundi jewe nabasaba yuko nk'umunyagihugu w'umurundi ko bahindura abahuza bagashyiraho abandi kuko aba ndabye igihe giheze ngo bariko bategura ibiganiro nkaba mbona nta kintu kivamwo ntibitera imbere ntibigera gute erega umuhisi nyerere n'umuhisi mandera barashizemwo bashyiramo igitsure muri abandi ni ukuri ni ukuri ni ukuri nta kintu na kimwe bariko barafasha abarundi ahubwo bariko badepansa ngira ngo uburyo ibihugu byabahaye kugira ngo bakoreshe ibyo biganiro gusa no kugira ngo nyine bagire nyine berekane ko bariko baratumira bariko baraca hirya no hino mugabo nta muti mbona jewe mbona ko bohindura ishyiramo ry'ubumwe bwa afurika ryo turonderera abandi bahuza sinzi ko umutumira ari araza kugira icyo akivuze ko iki cyiyumviro cyane kandi nkabasaba yuko uko mwahamagaye uwo munyakubahwa mwotumira mwoca munaturondera uwundi muri bajya bitabye ibiganiro mukamubaza muti muti mbega ibyo biganiro witabye urabona ko hari kiza kuvamwo mu gihe umutumire umuhuza abatumira agatumira bamwe akareka abandi none ko tuzi hari abafashe ibigwanisho kandi biyemerera bati turi ko mbe buhave buduhe amahoro none umuhuza akaba adashobora kubatumira jewe murashobora kubaza kubaza uwo umwe muri bajya batumiwe bitabye muti none umuti n'uyuhe ko ahababaye cyane uyu muntu arinze afata ikigwanisho ni ukuvuga ko aba abona ati jewe nta yindi nzira inzira niyi none muti ikibazo cyawe cyumvikanye umuti uzova hehe mu gihe hariho uba ufite ikigwanisho ari mu ishyamba ashavuye ababaye akeneye ko agwanya ubutegetsi niwe ngira ngo jewe nari kuvuga nti niwe akenewe kuyitaba kuja kuja kuja mu ibyo biganira akaganira n'uwagwanya ariyo leta kuko ntiwotumira jake bigiremana ngo utumirire mutabazi utumire agatogwasa bari muri nya leta nyine yico rero jewe icyiyumviro cyanjye urakoze kasimu urakoze cyane ikibazo cyawe kirumvikanye n'igitekerezo cyawe reka twakire nayo nasi yanase uranyumva
ndabumva igitekerezo cyawe muri makeya kugira ngo tubashe kwakira n'abandi
reka ntange igitekerezo mbaze n'ikibazo nabambaze uwo mutumire ko base kwitaba ibiganiro ubwo ntabona yuko ari bo bashobora kuba intandaro y'umutekano muke uri mu burundi ibyo ndabivuga mfatiye kuko bavuze ngo mu gihe batazaba bitaba ibiganiro nta mahoro azigera aboneka mu burundi ni bande babivuze
abo batitabye ibiganiro cyane cyane bari muri finaride ngo nta mutekano uzigera uboneka ndanivuga na cyane cyane igihe wirinda nitwe hasi rugandagurwa ibya jeremy nyene afunga ku rwego runani yavuze ati yicuza igitsina ngo atapfuye ntabuze ko yavuze ku ku gatwe kiwe nuko yohereza ku runani sinarede baravuga kandi ko barondera ineza y'abanyagihugu yaba barondera ineza y'abanyagihugu ntitwumva ukuntu bokurirwa barakwira ibihugu basaba ibihano burundi bikora kuri ba banyagihugu nyine bifuza kuzotwara mu minsi iza kuko aba bategetsi bobo basanzwe bahakana kugira batwara igihugu naho ikiro c'ifu tubona byaduze cyane cyo ibihumbi icumi kumbure bo hari gusanga bafise ubushobozi bwo kukigura ubwo ntabwo boreka gusabira ibyo bihano burundi umugabo bagasaba ku biganiro biba turabona yuko by'ukuri ibiganiro ari byo bishobora byose kugira ngo turonke amahoro n'umutekano urano bavuga nti rero nibarabe bakore igishobotse kuko batitaba ibyo biganiro bya byumviro bafise ntahandi bazobisohorera ngaha ku iradiyo ego baravuga ni nko gushikiriza ibyumviro byabo umugabo hari igihe bataronka inyinshi biramba kuko barabaza ngaha ku iradiyo ntawuhega ngo abishyure mwabo baba ariko barashaka ko bayaga ngo bicare hamwe byiza rero mbona yuko bari kwitaba ibyo biganiro hanyuma bagashikiriza umuhuza ibyo bifuza bavuga ati twebwe tujye kubwira yuko tutazokwitaba bakabimubwira amaso mu yandi kurumbure hari igihe boba bamutahuye nabi kwajya amajambo bavuga ko barashikirije yatumye batitaba ibiganiro hanyuma bagatahurana reka aragira icyo akubwira
ego nkaca mvuga ati rero na leta nayo nyirabe abo ivuga ko bagirizwa amabi atandukanye yabaye muri ino minsi iheze ibacire inkoni ngufi ibababarire hanyuma baze twubake igihugu cyo kimwe n'abandi gutyo dusubire mu bihe byiza nk'uko cyane aho nabo bavuga ngo nta matora yabaye yabaye kuva mu bihumbi bibiri na cumi turima barihenda rwose kuko amakungu arayemeye inzego ziratumirwa mu manama mpuzamahanga biboneka rero yuko ibyo byose amatora yabaye bayemeye hanyuma baze tubahe igihugu twiteguye n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri murakoze murakoze cyane janasi reka nk'umwanya bwana anise niyo nkuru umuyobozi w'umugambwe cdp akaba mu runani senarede gira iteka ari umunyamabanga nshingwabikorwa bwana niyo nkuru ikibazo cya jonasi n'abandi bavuze mwamwumvise ibyo bavuze muri makeya mwamusubiza iki
ikibazo cya jonasi mbere si kimwe ndabona yabajije nk'ibibazo bitatu mbere avuga ati none ubwo mwebwe ntimuri intandaro y'umutekano muke kubera muvuga muti mutaganiriye na leta y'uburundi nta mahoro azoboneka ubwo twebwe ntituri intandaro y'umutekano muke mugabo kubona iyo ntwaro idashaka yuko tuganira ishaka yuko iguma idukumira ikifata n'abanywanyi bacu ikakibahohotera uko ibahohotera murazi yuko nk'ubu nta ngwanda iri mu burundi nta bitero biri mu burundi mugabo nta munsi rirenga abapolisi bafatanije n'imbonerakure badakuye abantu mu mazu yabo tukabura n'irengero ryabo uwo ni umutekano muke umutekano muke rero nturi urategwa na twebwe utegwa n'iyo ntwaro yicura y'uko hari abantu bari hanze batavuga rumwe bashobora kuyitera hariho n'abantu bavuze yuko bafashe ibigwanisho batireka tugwane n'iyo ntwaro kugira ngo tuyikure abo nabo nzi uko jewe nkina politike abagira umutekano muke abatera umutekano muke rero si twebwe muri sinarede si twebwe tutavuga rumwe na leta iyo ntwaro yanse kuvugana n'abandi kugira ngo abanywanyi bacu batekereze ntibaze barahohoterwa kugira ngo twese umwe wese atahe mu gihugu ciwe yitwa yuko agenda yidegembya atashiwe atari ukugira ngo ninashika nk'uko bahora bamaze iminsi babivuga mu minsi ngo baratumesa ibyo bituma twebwe tudatekanirwa abanywanyi bacu badatekanirwa abanywanyi bacu baguma bahohoterwa ngo ngo nibo bagire babatere umwanya wose babica abatera umutekano muke niyo ntwaro nyine ni nacyo gituma amakungu abafatira ibihano avuga ati mbega ko abo mutavuga rumwe muguma mubica ko muguma mubatora bagatorwa n'abapolisi tukabatora ibiziga ko muguma mwangaza abantu mwangaza abanyagihugu ko muguma muvuga ngo naka naka ngo ntidushobora kuvugana nawe ngo ni umupucisite ngo ni umwe yagomba guhirika ubutegetsi ubuhoho baratoye ingendo y'uko abo badashaka kuvuga rumwe bacaho bashyira kuri lisite icyo bita lisite noire ni ukuvuga urutonde rw'abantu bo gufata bo gupfunga ubwo rutonde rero baza bararuhindura uko bashaka ni ukuvuga yuko ibyo ari byo byose leta ya nkuru nziza ntishaka kuganira nabo batavuga rumwe ibyo biraboneka neza cyane ariko namwe ntimushaka kuganira nayo niba mutitabye ibiganiro by'umuhuza ntabwo mushaka kuganira kuva dutangura twebwe kuva kera kuva nk'uruzi yatangwe guhonyanga amabwiriza n'amategeko twavuze tuti nyabuna iyo ntwaro itangwe guhonyanga amategeko nimuze tuvugane ingene amategeko yo kubahirizwa ingene amategeko yohindurwa mbere akagira akarusho akazanira n'akarusho abanyagihugu ibyo twemye tubisaba kuva kera mugabo nkuru nziza n'intwaro yiwe ntibigeze babyumva nicyo gituma uko badadaza niko amakungu aturaba niko natwe tuguma tuvuga tuti noneho i burundi biracitse kandi biriko biracika nyine abantu umuntu yapfuye yishwe biraboneka ntaba yiyahuye ibyo rero si twe dutera umutekano muke umutekano muke twe urategwa n'iyo ntwaro y'ibujumbura icya kabiri yabajije ati ati kubera iki nimwe mukunda abanyagihugu muca musabira ibihano igihugu ibihano biriko biraba ku burundi byo kwanka gutanga amahera ajanye n'ay'igihugu cahora gikoresha cane cane si twebwe twayahagaritse yahagaritswe n'amakungu amaze kubona ingene iyo ntwaro iriko irigenza nabi bamaze kubona yuko bagiye mu matora bagakuramwo bagakuramwo abo bohiganywe bagahoyanga amabwirizwa inkuru nziza akaja gufata ikiringo ca gatatu kitajanye n'amabwirizwa y'igihugu kitajanye n'ibwirizwa shingiro kitubahirije amasezerano yarusha ubumwe bwa buraya bwaciye bukurayo abantu bwari bwarungitse kuza kuraba ingene amatora agenda ibihugu byinshi mwarabonye nk'abatwara ububirigi ingene bagiye bavuze bati turagusavye nkurunziza hagarikira ngaho wo kugira igihugu kironka amahoro ariko nkurunziza ntacumviriza umuntu n'umwe iyo ntwara ya nkurunziza nticumviriza inshuti z'uburundi kandi arizo zahora zidufasha nagomba kubabwira yuko ububirigi bwahora butanga imiliyoni mirongo itanu na zitanu ku mwaka ziha leta y'uburundi ayo mafaranga yarahagaze ubumwe bwa ibihugu bigize ubumwe bwa buraya ini europeyeni yatanga ibihumbi amajana atatu na mirongo ine na bitanu bakabishyira ku myaka itanu ni ukuvuga hari imiliyoni mirongo icenda z'amanyaburaya zahagaze ubuhorande bwarahagaritse ubufaransa bwarahagaritse ubudagi bwarahagaritse ibiharuro ndabizi abo bose ntibayahagaritse kubera twabisabye bayahagaritse kubera intwaro mbi ibyo byose ariko nsimba aciye mu ijambo biragira ingaruka ku murundi ibyo byose biragira ingaruka ibyo bihano bifatirwa uburundi biragira ingaruka ku burundi icyo abantu bifuza ni murebere hamwe uburyo izo ngaruka zarangira abantu bakabaho mu mahoro ntibicwe n'inzara ntibakomeze guhunga burya ubuhunzi burarura nta muntu wifuza kuba impunzi rega nacyo ndi hanze nibyo ndabizi mu budage
byoba byiza n'izo mpunzi zose zitashe ariko uwanka yuko izo mpunzi zitahuka aguma agomba kuguma ku gihugu kandi abona yuko abanyagihugu bari baramererwa nabi murabona nk'ubu abantu yazanye bazanye ngo baje ngo mu biganiro by'iyarusha yazanye abantu biwe bujumbura ni ukuvuga ni nkuru nziza ariko arayagana nkuru nziza wenyine ntariko araganira nabo batavuga rumwe nk'abo bantu bari yarusha mwibaza yuko hava yiki aha rero ngiye byari kudushimisha iyo tubasha kubabona bari bacyari mu mishyikirano kugeza ubu ngubu umunyamakuru wacu aracyaturebera ntara urakoze
Ye- reka twakire n'undi kugira ngo ni- niba hari icyo utari wasubijeho uze ku- kubasha kubyuzuzaho has- dusigaje iminota iri munsi y'itanu nagira ngo tubanze twakire na riberi nawe abanza agira icyo avuga riberi uranyumva riberi turi kumwe ndumva riberi adafashe telefoni reka tubanze twakire tori tori uranyumva
yego mwiriwe mwiriwe neza ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri makeya turimo kwerekeza ku musozo
Eh, mu ncamake je nagomba nshigikire umutumire kuko abo bantu bagiye kuganira bavuye muri senarede n'ubyita eh, nk'umuntu ajya gukina n'ingurube yambaye impuzu nziza kuko eh, kuja kuganira eh, n'abantu bo muri sendedefded nibaza yuko hari ukuja gukina n'ingurube hanyuma nagomba nshimire cane abarongozi ba senarede baciye banyaruka kugira icyo bavuze kugira umuntu azovyitaba tumenye yuko tutakiri kumwe muri senarede kandi tutazomwizera nk'umurundi aha ibi ndabivuga nk'ugwaruka rwabonye amakuba twaciyemwo aha novuga nk'abo babyitavye eh, twiyamiriza ikiringo cya gatatu baribuka ko bavuga yamuhe ubu rero sinibaza yuko ubu bitwa abasazi ariho baba bagiye kugira icyo bamariye abarundi amariho wavuze yuko ibibazo biriko biraba mu burundi byaba biterwa na senarede ariko nagomba ndamenyeshe yuko senarede ahubwo iriko irarondera uburyo uburundi bwoba mwituze kuko uganira n'uwutari we mukaganira ibinyoma mugaca mubeshanya nk'ubu twavuga yuko bagiye kuvugana iki eh, n'abantu bari muri sendedefded mu gihe hariho ibihumbi birenga amajana angahe biri hanze mu gihe twumva hari imigwi yafashe ibigwanisho ivyo biganiro bibaza yuko hari ico bizava bishikako ahubwo nagomba ntera kama ahubwo ahanini abi- abitavye ivyo biganiro Ye, reka- basubire mu ruhongore bagaruke muri senarede hama turabe uburyo twokuraho iyo leta y'ubujumbura hama umutumire ndamushimiye Ndumva.
cyane ku vyiyumviro birashe ariko arashikiriza hama bakomere kandi abarundi bari inyuma ya senarede ni benshi cane hama bahemuka ntibahemuke eh, kuko iyo bitagenda uko ukumbure hari n'abantu bogumye muri senarede tukaguma tubaha icubahiro twagumye tubaha tutazi yuko ari ba eh, mpemuke ndamuke eh, nkaba nteya eh, intege cane senarede n'indongozi zabo hama bakomere abarundi batari bake bari inyuma yabo murakoze Mm, urakoze tori ndabyumva uri muri senarede nyine Eh, ibiganiro rero twavu- bavugaga byo- bya rusha ni abagiye kubonana n'umuhuza kugira ngo bamugezeho ibitekerezo byabo hanyuma nawe nawe abahe ubutumwa ntabwo baganiriye hagati yabo
umwe mu mu muryango umuryango bakavuga bati ntitugenda aho bitavye nuko bamaze ku- kubona yuko kumbura umuryango batakiwubaha arico gituma nabateye akamo yuko bosubira mu ruhongore nayo ubundi ivyo vyo kubonana n'umuntu yakwise umusazi urumva bagiye gusarira iyo arusha kwemera ko uri umusazi naho nibaza ko ata murundi azosubira gukomera amashi bamwe muri abo bamaze kwemera yuko ari abasazi hama bakitaba umuntu yabise umusazi murakoze Eh, Tori, eh, icyo ni igitekerezo cyawe n- kandi n'uburenganzira bwawe ntabwo ari igitekerezo cya radiyo ijwi rya amerika reka rero ubwo mpa ijambo umuhuza na- nako umutumirwa wacu ijambo rya nyuma bwana anise niyo nkuru nagira ngo mbahe umwanya mu- muri makeya muvuge ku byo ba- abakunzi b'ijwi rya amerika bamaze kuvugaho hanyuma tu- turimo dusoza ikiganiro
urakoze cyane nagomba gushimira cyane uyu munywanyi eh, aherutse kuvuga ko ndumva yuko adushigikiye cyane ashigikiye urunani sinarede gira iteka natwe turabemerera yuko turiko turagerageza ibishoboka kugira ngo dusubize uburundi ku nzira y'amahoro ku nzira eh, y'amajambere eh, ku nzira y'uko eh, uburundi bwosubiza aga- bwosubizwa agateka bugasubiza izina mu makungu nkaba eh, nongeye gu- eh, gushimira kandi eh, u- eh, a- umu- abanywanyi ba- babajije ibibazo bi- birashe eh, nka Jonas yakoze na- na- na- nashoboye kumwishyura eh, ariko um, ndibaza yuko eh, yavu- ya- eh, hari icyo nagomba kongera ko ko eh, i- iyo um, u- aba eh, aba- aba- u- aba- amakungu ariko aratanga ah, amahera ku burundi ni- byara- byarabonetse neza yuko iyo ntwaro idahindutse n'imfashanyo zose ziza gufasha uburundi eh, iyo ntwaro yama iyashyira eh, ku yama aherera mu mu bantu bakeya ni ukuvuga yuko dukeneye ko eh, iyo ntwaro yohinduka kugira ngo haze intwaro nziza yiyumvira abanyagihugu ni- n'izo mfashanyo mu gihe zi- zizosubira kurekurwa n'amakungu zizoshikire mu ntwaro nziza bwiza izo mfashanyo zishikira abanyagihugu zibateza imbere hanyuma nk'abasubiye gusaba amakungu cyane cyane abaperezida batwara ibihugu byo mu karere ego na na inyu africaine n'ishyirahamwe ry'ibihugu yego mpuzamakungu y'uko boturondera uwundi muhuza adahengamye yenda bashimiye cyane rero bwana anise niyo nkuru kuri iki kiganiro tugiranye nkaba nshimiye abadukurikiye n'ababajije ibibazo ndetse bagatanga n'ibitekerezo mwese mwese mugire ibihe byiza byari ibiganiro bihuza abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bibera arusha muri tanzania murakoze cyane